muhananye kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutege amatwi aroyisi bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
ndagize mwaramutse fideli n'abaduteze amatwi muri aka gatondo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika umugwi wa oni uri kubungabunga amahoro muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa kabiri wavuze ko wavuye mu ikambi yawo ya rumangabo mu buseruko bw'icyo gihugu umugwi monusco wavuze ko wabaye urahagarika kurwana n'umuhari w'abaroberi wa M23 inteko za ONU zariko zirafashanya n'iza Kongo mu kurwanya M23 watanguye ibitero mu kwezi kw'icumi kandi umaze gufata tumwe mu duce two muri ako karere mu butumwa yacishije ku rubuga Twitter monisco ivuga ko iriko irabonana n'abo bafatanije muri urwo rugamba kugira bategurire hamwe neza izindi ntambuko bagiye kuzofatira hamwe ariko ntiyasiguye idonido mu ncamake kuri ritangazo onu ivuga ko abanyagihugu barenga ihumbi mirongo icenda bahunze ingo zabo kuva aho izo ntambara zongeye kwadukira mu kwezi kw'icumi itariki ya mirongo ibiri uru ruhagarara rw'intambara rwatumye abakuru b'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko baganirira bagiranira ikiganiro kuri telefone ejo ku munsi wa kabiri nayo perezidansi y'uburundi yavuze ko baciye bumvikana ko abategetsi babo ba gisirikare bahura kugira baganire kuri uyu mutekano muke urangwa muri ako karere tukivugwa ku mutekano muke mu karere ku mugabane wa afurika umushikiranganji wo kwivuna abansi muri burkina faso ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko igihugu kimaze imyaka indwi kigwanya abajihadiste intambara yise yo kurara kuraba ko boramuka yaciye asaba abanyagihugu kwitanga muri urwo rugamba umushikiranganji Kasum Kuribari yavuze ko muri iyo myaka yose igisirikare gifatanya n'izindi nzego zijejwe umutekano mu gihugu hagati akavuga ko hageze ko abanyagihugu bamenya ko nabo bakwiye kugwanira igihugu cyabibarutse iyi ntambara imaze guhitana ibihumbi by'abasivile abapolisi hamwe na ibihumbi by'abasirikare abapolisi hamwe n'abasivile abanyagihugu bangana imiliyoni zibiri ku miliyoni mirongo ibiri n'imwe zigize burkina faso barahunze ingo zabo igice kirenga icya gatatu cy'igihugu nacyo ntikigenzurwa na leta ku munsi wa gatatu w'indwi iheze abategetsi ba burkina faso baratanguje isekeza ryo kurondera abasivile niburi buri ibihumbi mirongo itanu baja gufasha kuri urwo rugamba
washington ijwi rya amerika muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika korea ya ruguru yateye misile zitatu izerekeza ku butaka bwa korea y'epfo abategetsi ba korea y'epfo bavuze ko ako ari agasomborotso ku bw'igisirikare cya korea y'epfo imwe muri izo misile yaguye mu mazi ku birometero mirongo itanu n'indwi uva mu buseruko bwa sokcho n'igisagara kiri ku nkengera z'amazi mu buraruko bushira ubuseruko bwa korea y'epfo korea ya ruguru imaze gutera misile hafi mirongo itanu muri uyu mwaka ariko nta n'imwe yari bwerekeze ku butaka bwa korea y'epfo nk'izi z'uyu munsi izi misile zitewe inyuma y'aho ku munsi wa kabiri korea ya ruguru yagabishije ko ku munsi ugira kabiri ko amerika na korea y'epfo bahagarika imyimenyerezo ya gisirikare nayo muri Israeli wahoze ari umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu asa n'uwuzohava agaruka ku butegetsi ni nyuma yaho inyuma y'amatora y'ejo kuwa kabiri urunani ahurikiyemwo rusa n'uruzotsinda Netanyahu niwe mushikiranganji wa mbere wa Israeli amaze gutwara igihe kirekire ico gihugu asanzwe yagirizwa dosiye z'ivyaha vya ruswa ariko we asanzwe abihakana televiziyo y'igihugu yatangaje inyuma yo gutora ko ibiharuro byerekana ko ashobora gutsindira intebe mirongo itandatu n'imwe canke mirongo itandatu na zibiri kuri ijana na mirongo ibiri zigize inama nshingamateka ya israeli nayo muri irani abategetsi bavuze ejo kuwa kabiri ko babohoye abamenyeshamakuru umunani bari barafashwe mu bihe by'imyiyerekano yadutse inyuma y'iyicwa ry'umukobwa w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri azwi ku izina rya mahasa amini mu kwezi guheze amini yapfiriye mu gasho k'igipolisi ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi kw'icenda inyuma yo gufatwa yagirizwa kurenga ku mico ijyanye no kwambara ku bagore muri icyo gihugu cya irani abantu barugwa mu macumi bagizwe ahanini n'abari muri iyo myiyerekano ariko kandi harimo n'abajejwe umutekano baramaze gusiga ubuzima muri iyo myiyerekano abandi baharugwa mu majana barahagaritswe n'abajejwe umutekano amashyirahamwe y'abamenyeshamakuru yavuze ku munsi w'imana ko mirongo ibiri muri bagenzi babo batawe mu mvuto abandi batari bake bahabwa imitahe yo kujya baritaba kwisigura imbere y'igipolisi ejo ku munsi w'imana nyine abamenyeshamakuru bo muri irani barenga amajana atatu hamwe n'abafata amasanamu barateye umukono bari hamwe ku rwandiko runegura abategetsi ba irani fata ingingo yo guhagarika bagenzi babo abo bantu abo bamenyeshamakuru baranegura kandi ko bagenzi babo batswe n'uburenganzira inyuma yo gufungwa
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ejo ku munsi wa kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi na rimwe akazi kakozwe nk'uko bisanzwe mu bice binini by'igisagara cya goma mwihangane dufatanye twese dukore lobbying national international kugira ngo bino bibazo byacu bishire buri muntu asubire mu murima we n'abari biragura muri demokarasi cyangwa muri negosiasiyo uwo ni umunyagihugu aba mu gisagara cya goma uburundi ejo kuwa kabiri bwaruguruye umupaka wo mu mazi wa rubenga uhuza komine rugombo na ruvingi yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu burundi kandi leta yaho yatangaje ko itazosubira kurungika ibibazo by'abanyeshuri barangiza amashuri y'intango n'ayisumbuye mu makambi y'impunzi muri tanzania izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya radiyo ijwi rya amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya afurika ejo ku munsi wa kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi na rimwe akazi kakozwe nk'uko bisanzwe mu bice binini by'igisagara cya goma yamara gushika n'ubu abanyagihugu babandanya kugira impungenge kubera ingwano ibandanya hagati y'ingabo za leta n'abaroberi b'umugwi wa M23 inkuru y'imvaho na Aliya Sanka Darius amashirahamwe aturuka hirya no hino mu gihugu ejo yasabye abanyagihugu bwitange mu gufasha ingabo z'igihugu zihanganye n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ayo mashirahamwe arimo Lucha RDC Amuka Congo Filimbi Generation Positive yafashe umwanya kandi asaba ko ituze ryagaruka mu gihugu Aspirine Espoir ni umwe mu bahagarariye Lucha RDC Afrique we yavukiye Bukavu aratubwira icyo iyo nama yari igamije
turasaba imyitozo ya gisirikare icya kabiri ni ugufunga umupaka wa kongo n'u rwanda tumenye icyarimwe ko tudafite icyo duhuriraho icya gatatu turanze ko ibicuruzwa byose bituruka mu rwanda byongera kugera hano muri kongo harimo n'ibiribwa n'inyanya inyama n'ibindi na sima yo mu rwanda ntabwo tuyishaka turashaka ko tuba iwacu tugafungura inganda zadufasha mu guhinga
Mohamed Mutombo ni umwe mu banyamuryango ba sosiyete sivile y'igihugu akomoka mu ntara ya Manema mu burasirazuba bwa Kongo yabwiye ijwi rya Amerika ko abanyekongo bose bamaze kuruha n'iki kibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka irenga makumyabiri yongeyeho ko ibi bikorwa ari intangiriro gusa ko bamaze gufata iyindi migambi ikomeye kugira ngo leta ibashe kurangiza iki kibazo byihutirwa mu buryo aribwo bwose
tumaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo guherekeza perezida wa repubulika mu bitekerezo afite byo kugarura ituze hano mu gihugu cyose ku by'umwihariko mu ntara y'ikivu ya ruguru turi gushyigikira ingabo z'igihugu mu buryo ubwo ari bwo bwose turiteguye niba turi bupfe dufate natwe imbunda nta kibazo ariko icyo dukeneye ni amahoro kandi ntabwo twakwemera ko haba na metero n'imwe y'ubutaka bwa kongo yajya ku bandi bantu ayandi mashyirahamwe yigenga twavuganye nayo yatangaje ko ashyigikiye iyi myanzuro yafashwe n'uru rubyiruko na sosiyete sivile yahamagaye abanyekongo kuvuga rumwe muri iki kibazo kinini cy'umutekano muke n'ubucengezi mu gihugu cyose ku by'umwihariko muri teritwari ya rucuro mu ntara ya kivu ya ruguru emmanuel gashamba habyarimana ni perezida wa kominote y'abahutu mu burasirazuba bw'igihugu wese witabiye ino myigaragambyo ndamushimiye cyane batweretse ko bari kudushigikira mwihangane dufatanye twese dukore lobbying national international kugira ngo bino bibazo byacu bishire buri muntu asubire mu murima we n'abari birajyura muri demokarasi cyangwa muri negociation cyangwa mu ndwano ariko objectif yacu ni ukugira ngo buri muntu asubire iwabo M23 n'abandi bave mu gihugu cyacu kugira ngo aduhe umwanya wo kwidevelopa mu buhinzi kubera byose byose byavaga irucuro bikazigoma bigatuma tudapfa inzara none birihe gusa bitewe n'impungenge ababyeyi bafite kuva inyeshyamba za M23 zifata Rucuru centre Kiwanja no mu duce dukomeye twa Groupement Rugari turi mu birometero hafi 40 kuva mu mujyi wa Goma amashuri menshi y'ibanze ntabwo yakoze ejo kuwa kabiri kuko abanyeshuri badahawe uburenganzira bwo kujyayo ubu buri muntu wose ari gukoresha uko ashoboye yinjire mu nzu saa kumi n'ebyiri zo mu mugoroba kubera umubare munini wiyongeye w'abasirikare mu mujyi n'imikwabo ya buri munsi ali asanka darius ijwi rya amerika igoma urakoze ari asanka muri icyo gihe leta zunze ubumwe za amerika iramirira kure intambara M23 yatanguye mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo isaba ko ingwano ihagarara bidatevye ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Thomas Kamirindi mu itangazo yashyize ahagaragara minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ibyago byagwiririye abaturage b'inzirakarengane kuva intambara itangiye ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi gushize birimo kwicwa gukomeretswa no guhunga ibyabo ari benshi itangazo riributsa ko M23 iri ku rutonde rw'imitwe yafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango w'abibumbye rivuga ko amerika yamaganye iyi ntambara yivuye inyuma kandi ko isaba ko imirwano ihagarara bidatinze no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga aburengera minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika iragira iti M23 igomba kuva mu birindiro irimo gushyira intwaro hasi gusubiza abarwanyi bayo mu buzima bwa gisiviri no gusubira mu biganiro bihuza abanyekongo byatangiriye i Nairobi muri kenya muri iri tangazo amerika irasaba n'abo mu karere bose bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika inkunga baha M23 no guhagarika gukorana nayo cyangwa no gukorana n'indi mitwe yose itari iya leta ifite intwaro amerika iratangaza nanone kwihangayikishijwe bikomeye n'imvugo zibiba urwango irasaba nabyo ko bihagarara ivuga ko gutegura kuyobora no gukora ibitero ku ngabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye cyangwa kuba inyuma yabyo bishobora kuba intandaro yo gufatirwa ibihano mu rwego rw'imyanzuro itandukanye y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi iri tangazo riravuga ngo turasaba dukomeje gusubukura ibiganiro by'i Nairobi n'iby'i Rwanda bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babifashijwemo na Angola leta zose z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari bagomba gutsimbarara ku mahame yemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC n'ibiganiro by'i Rwanda itangazo risoza rishimangira ko leta zunze ubumwe za Amerika ishyigikiye bidasubirwaho umutwe wa MONUSCO ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Tugushimire Thomas kuri iyo nkuru. Mu Burundi leta yaho yatangaje ko itazosubira kurungika ibibazo by'abanyeshuri barangiza amashuri y'intango n'ayisumbuye mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Eloge Wirikaneza arabiducira ku mayanga.
François Hazarimana mushanganje yajejwe indero n'inyigisho mu Burundi yabitangaje kuri uyu wa mbere ku mugoroba mu gihe yari kashikiriza ibyaranguwe n'ubushanganje ramutwa muri aya mezi atatu ashize hari mubiri we ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imvo zibiri nyamukuru nizatanga kuba impamvu zatumye impunzi zihunga zitakiriho no kuba ubushanganje butoshobora gutanga ibibazo by'abanyeshure butigeze bukurikirana ku munsi ku munsi uko bahabwa ubumenyi uko niko yabisiguriye abamenyesha makuru mu burundi ivyari vyatumye abo bantu bahunga atabikihari ahubwo abo bana bahamagarirwa gutaha amashure bakayabandaniriza ngaha ubugira kabiri ni uko kugira ngo uje kubaza abana bisabwa yuko ubushikiranganji buba bwakwirikiranye ku munsi ku munsi kugira ngo burabe yuko iryo shure riba ririko ririgisha rikwirikije amategeko ntushobora rero kubaza abana utazi ingene bize iryahazwa n'umushikiranganji Havyarimana ryaguye nabi abavyeyi bo mu makambi y'impunzi uyu yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu ikambi ya Nduta iri muri Tanzania asanga bisa no guhana abana bakazira abavyeyi babo bahunze igihugu kandi ataruhana rumwe babifisemwo byaratangaje cyane nibyo nk'ubu barafitanye ingorane n'ababyeyi babo ariko abana nta ngorane bafise abana ni ab'igihugu ni ab'uburundi nibyo ngira abavyeyi ko bahunze bahunze bafitanye ingorane n'ubwo butegetsi rero urumva abana bobo nta ngorane bafise bobo abana benshi banashaka baje bakiri bato baje bafise munsi y'imyaka cumi ubu ariko bagomba gukora ico kibazo rero umuntu nibaza ko atacucaha bacumuye kandi abana ni ab'igihugu sinibaza ko niyo batakora ikibazo niyo batiga neza byose ingorane zogaruka ku gihugu cacu kudakunda igihugu niko je ndabibona n'umwarimu ari muri imwe mu makambi yo muri tanzaniya avuga ko vyamutangaje cane amenyesha ko n'ubundi ibibazo vyahora biteba gutorwa bikanagira ingaruka nyinshi mbi ku barerwa nk'umwarimu byarantangaje imvugo yose nashobotse ndayitahu na kare abana twabigisha bakamara igihe kinini bari ngaho barindiye ikibazo bigatuma bamwe bihebura bakarongorwa abandi bakaja mu bijiji nyene abandi bakanapfungwa kubera baba barenze ikambi bagiye kurondera ubuzima ariko rero iyo mvugo niyo ntatahuwe twabigisha n'ubundi ikibazo twahora tubona kiva muri leta ya tanzania birantangaje ntabize ko hari intererano bashiramwo nk'igihugu nta n'imvugo idatomoretse cane afatiye ingingo ya leta y'uburundi nko guhohotera abana akibaza kunyegeje icifuzo co gucura impunzi ku nguvu ibi vyose naho biba ni ku nyungu z'amareta umwana aguma ari umwana kandi n'uw'igihugu ntiyoshobora kuba victime y'ingorane ziri hagati y'ababyeyi umwana kirazira kuba victime ubu muhohoteye mu ijambo rimwe ko yarinze abivuga uko nyamba hariho inguvu bahora bashiramo bobikora hama abana bagakora ikibazo ingorane ziheze rero bakazotaha turaheza tukabona twebwe nk'abarimu ko ari wa mugambi wo gushaka guhungura impunzi ku nguvu barondere hasi no hejuru kugira ngo abantu baheze batahe abana bihebure urumva nta ejo haza hazoba hariho uwo mwarimu n'umuvyeyi ntibashimye ko amazina yabo amenyekana kubera imvo z'umutekano ijwi rya amerika ryanavuganye kandi na leopold sharangabo icegera c'umukuru w'umunani sepedera yaje vikar ruharanira agateka k'impunzi abazwa no kubona abategetsi bafatiza ingingo barabaye impunzi muri rusangi kandi batigeze bakwa ayo mahirwe tugatangazwa n'uko abantu b'abategetsi bose batwara uyu munsi benshi bakuriye muri tanzania abandi babayeyo bari bafiseyo abana ico gihe leta y'uburundi yamye ibarungikira ibibazo bakabikora abana babo bakabikora mbere n'igihe bariko baragwana niyo leta nyene abana babo ntabwo bigeze bagira ingorane kubera ko abavyeyi babo bari mu ntambara na leta bagumye baronka ibibazo vya leta bivuye mu burundi kubona abategetsi b'uyu munsi batigera biyumvira ko nabo bigeze gufashwa muri ubwo buryo ibibazo vya politike byagomba kuba biri hagati y'ababirimwo ariko abana ntibabe vigitime y'ivyo bibazo nawe nyene yibaza ko ikinyegezwa nyamukuru aritahukanwa ry'impunzi ku gahato bwana havyarimana ajejwe ubushikiranganji bw'indero mu burundi arabafitiye inyishu iyo hari intambara na mezure zifatwa ziba ari zijanye n'intambara abo basigayeyo ni bake cane ntawoguma mbere aza arakoresha uburyo bwo kubasanga Tanzania gutanga ico kibazo mugabo wo kumva ko yokwigumira muri Tanzania aca yiga programu yo muri Tanzania azanye diplome yo muri Tanzania turayemera tugaca tumuhereza urupapuro bita equivalence kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta y'u Burundi ntirarungika ibibazo mu makambi y'impunzi ariko ntiyari bwatangaze ku mugaragaro ko itazongera kubikora kuva haduka injyane za mbere zatumye abarundi benshi bahunga mu rwimo rw'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri leta y'u Burundi yaguma irungika ibibazo mu makambi y'impunzi cane cane muri Tanzania yarabitora maze ikabihereza ishirahamwe ASR ryitaho impunzi ku isi rigaca rikorana na leta ya Tanzania n'abarimu bo mu makambi mu gucungera ivyo bibazo ababikoze kugeza ubu ni ibihumbi n'ibihumbi Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza kuwa kabiri w'icyumweru gitaha tariki ya munani y'uku kwezi kwa cumi na kumwe abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bazirirwa mu matora y'inzego zitandukanye arimo kimwe cya gatatu cya sena y'igihugu ni ukuvuga intebe mirongo itatu n'eshanu n'intebe z'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zose uko ari magana ane na mirongo itatu n'eshanu niyo twibandaho turebera hamwe ingaruka zayo n'icyo avuze ku rwego rw'isi byose ntawe wabivuga ngo abirangize niyo mpamvu dufata gusa ingingo eshatu z'ibibazo byihutirwa muri iki gihe ikaze mu kiganiro amerikana ingingo ya mbere abahanga mu bya politiki bahanze amaso ni demokarasi koko rero aya matora ni aya mbere abaye nyuma y'igitero abayoboke bo bari ku butegetsi perezida donald trump bagabye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu capitol hano washington dc bari bagamije kuburizamo ko intumwa za rubanda zemeza bwa nyuma ibyari byaravuye mu matora y'umukuru w'igihugu mushya byakubise inkuba kugera kure ku isi yose demokarasi ya leta zunze ubumwe za amerika yarahakomerekeye cyane kandi isa n'iyari yarabaye icyitegererezo ku isi yose nyine none kuba isi isigaye ibona demokarasi ya amerika igenda ihungabana abahanga bavuga ko bizatiza intege abashaka gutegekesha igitugu mu bihugu bitandukanye byo ku isi ingingo ya kabiri abahanga bareba ni politiki y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika muri rusange koko rero sena nk'uko itegeko nshinga ribiteganya iyifiteho uruhare runini umukuru w'igihugu afite ububasha bwo gushyiraho bambasaderi bahagarara igihugu nyine mu mahanga ariko sena igomba kubemeza bakabona kujya gutangira imirimo yabo ikindi perezida wa repubulika afite ububasha bwo gushyira umukono ku masezerano mpuzamahanga ariko nta masezerano ashobora kujya mu bikorwa sena itabanje kuyaha umugisha n'amajwi ya bibiri bya gatatu by'abayigize muri uru rwego nk'urugero nyine abahanga bavuga ko ishyaka ry'abarepubulikani riramutse ritsinze amatora byagira ingaruka nini kuri politiki ya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo by'imihindukire y'ibihe abayoboke n'abanyapolitiki baryo benshi bahakana iki kibazo bakemeza ko kitariho uretse ibyo bishobora kugira ingaruka no kuri politiki y'abimukira abarepubulikani benshi ntibakunda ko abimukira baza mu gihugu ari benshi ijwi rya amerika ingingo ya gatatu abahanga bahanze amaso ni intambara yo muri Ukraine leta zunze ubumwe za amerika nicyo gihugu gifasha cyane Ukraine mu bya gisirikare no mu butabazi bw'abaturage intambara yakozeho imaze gutanga amadolari arenga miliyari mirongo itandatu abanyapolitiki bakomeye b'abarepubulikani bavuga ku mugaragaro ko bafashe ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko badashobora kwemerera Ukraine imfashanyo itubutse nk'uko bimeze n'ikimenyimenyi nko mu kwezi kwa gatanu gushize sena yemeje indi ngengo y'imari yo gufasha Ukraine y'amadolari miliyari mirongo ine bamwe mu barepubulikani abadepite mirongo itanu na barindwi n'abasenateri cumi n'umwe bayimye amajwi yabo muri rusange inteko ishinga amategeko niyo igena imfashanyo leta zunze ubumwe za amerika itanga mu bihugu bikennye muri iki gihe igihangayikishije cyane n'inkunga amerika itanga mu bikorwa byo kurwanya covid cumi n'icyenda amatora yo kuwa kabiri azerekana rero uko iyi politiki yo gufasha ibihugu bikennye muri rusange izaba imeze mu myaka ibiri iri imbere abahanga bavuga ko ninanirwa kuba urugero bizagabanya icyizere amahanga afitiye amerika muri make bemeza ko aya matora azereka isi indangagaciro za leta zunze ubumwe za amerika n'icyo isi ishobora kuyitegaho ni ukuvuga icyo amerika yazanira isi nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntaho gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi rya amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Ielewe, ielewe.
Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika, sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika, sauti ya waraia.
ielewe, ielewe.
Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
Dr. Mash Production.
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi rya amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi rya amerika ijwi rya amerika It's empirical.